Doobbacha.
Hoogganaa.
Doobbacha.
Hoogganaa.
Hayyee yaa Waaqa, hayyee yaa Waaqa, Waaqa jechuun nan hundaa, lafa jechuun nan hundaa, sagaltama gabraa, saglan booranaa, icoo gurraatti, Waaqa gurraacha garaa garbaa, eemmoo garaa taliila, tokkicha maqaa dhibbaa warra weellitu qabdu, ajjeessu gumaan baastu, cabsitti waqqasamtu, yaa Rab, kunoo oggaadhan nu beeke, iririi biririi malee galanni si haa ga'u, galanni si haa ga'u, galanni si haa ga'u. Rabbi kunoo gadda gara gaaritti nu roobdee gara gaaritti nu badhaastee yaa Rabbi biyya teenya biyya nagaa godhi. Biyya nagaa godhi. Rooba nagaa nu roobi. Rooba nagaa nu roobi. Rooba ijaa nu ragi. Harroobdee midhaan biqilchitu harroobdee marga biqilchitu yaa Rabbi nu godhi. Yaa Rabbi nu godhi. Yaa Rabbi kunoo keessummaa dhufterree biyya biyyatti nagaan makiinaan konkolaataan irree oduun gufatin yaa waaqa malkaa kana uumte nagaan biyyatti nuu galchi biyyatti nagaan nuu galchi biyyatti nagaan nuu galchi egererree biririi hiririi malee adhufneetoo si kabajannu nu haa godhu Nuudhaan si kabajannu nu haa godhu waaqa malkaa uumte sumatu uume kunoo roobni irree rooba nagaa nu roobe rooba ijaa rooba garaa nu haa lagu rooba ijaa rooba garaa nu haa lagu Abbaa Gadaa Taakkalaa Dhiinsaa Abbaa Gadaa Maccaa dursee baga itti milkooftan baga gammaddaniin siniin jedha mee ayyaaneffannaan irreechaa har'aa haala kamiin jalqabamee haala kamiin xumurame.
Ayyaan irreechaa har'aa takkaayyuu kan hin argamnedha waan baay'ee nama gammachiisudha akkuma yeroo darbee isin ibsetti ijaarsi keenya hoollee ijaarranneef hoolleen kun samoona kana waliigalteen guddaan raawwate waliigaltee godhame kanaaf hoollee kanas immoo kophaatti baajii goonee fi uffannaa ittiin beekamanis kophaatti bahamnee fi akka foollee dhibba shanii ijaarree gaddiifne kabaja abbootii gadaa kan takka argine hin beekne kan olii gadi nu darbataa akkatti deemnu kallachaaf daachuun safuunsaa caccabee ture har'a seeraan nu deemame amma immoo deebi'ee bakki seeraa sun immoo iddoon rakkoo ta'ee barreen gaddaallee lubbuun namaa itti ba'ellee daandiin karaa shan itti ba'ee dargaggoon achirra jiraniif abbootiin gadaa bushiimni magaalaa bishooftu naannoo sana qulqulleessanii daandii karaa shan irratti baasanii daandiin ittiin seensaa fi daandiin ittiin ba'allee adda ta'eetu. baay'ee nama boonsaa nageenyaafis naannoo mijataa ta'e uummannis immoo barreen gaddaallee rakkoo ta'e jedhee hin namne uummanni oromoo iddoo tokkotti ta'u nafiin irratti argame sagantaasaa faa kudha tokkoon godaansa isaa gara malkaatti calqabee lafa gara kiiloomeetirii kudha wayii ta'a kana kutee dhaqee irreeffatee abbootiin gadaa gammachuu kanaatiif achuma ka'anii kiiloomeetira amma kana miillaan deemanii dadhabaan maaltu gammachuu kana lafa itoo tokko isaan hin gufanne gara galmaatti immoo akkanuma lafa deemne gammachuudhumaan konkolaataan elallee namni deebi'ee hin galle uummataan waliin hiriiree tiraafiikni konkolaataan dhaabatee itoo daandiirra wanni tokko hin qaqaxxaamurre nageenyaan gara waajjira abbaa gadaa tokkummaa oromootti deebinee galuu dandeenye baay'ee nama boonsaa baay'ee nama gammachiisaa meeshaa waraanaa tokko jidduutti hin argamne. wanni rakkoon tokko jidduutti hin argamne oromoo dhumte matuma isaatiin mataa isaa danda'ee saafuu isaaf seera isaa beekee geggeeffate fuuldurumattuu baay'ee abdii guddaa kan namaa kennudha dinnichi.
Abbaa Gadaa Taakkala mee gara torban dabreettan sin deebisa torban dabre yeroon sin haasofsiisetti tokkoffaa aangawoonni siyaasaaf namoonni qawwee hidhatan bakka sanatti argamuun irra hin jiru kanaaf immoo akka nageenyi uummataa eegamuuf akka. ayyaaneffannaan sun sirna qabatu immoo foollee jechuun dargaggoota umriin isaanii kudha jaha amma digdamii afurii ta'an qopheessaa jira jettanii natti dubbattanii turtanii fageenya irratti immoo humni poolisii dhaabateetu nageenya uummataa eega jechuudhaan ka biiroon aadaaf turizimii oromiyaa dubbate ilaalchisuudhaan akka mariitti jirtan natti himtanii turtan mariin keessan akkam turee akkamitti qindeessitan sanaa eenyufaat marii sanatti hirmaate.
mootummaa naannoo wajjin foolleen akkuma ammaa ibsetti qindaa'ee hojii isaatti ba'e foolleen kun immoo abbootii gadaa fi kabaja caachuuf fallachaa naanna'ee yoo eege qaamni biroo saba oromoo fakkaatee miidhaan oromoo irratti yeroo yeroo fi waggaa waggaan geggeeffamu bal'aa waan ta'eef keessa lixee akka rakkoo nageenyaatu booristee waa darbatee uummata walitti baay'atee ba'ee ayyaana isaatii deemu kana akka hin miine foollee fi koomishineerii poolisii naannoo oromiyaa wajjin hunda wajjin marii goonee guyyaa dheengaddaa hedduman gabaasa kanaan dura isinii kenne asitti marii geggeessinee marii sana irratti waliigaltee uumne waliigaltee uumame sanaan poolisiin oromiyaa yoo ta'e qawwee hidhatee keessa akka inni harkasaa duwwaa daariirra naanna'ee boollee wajjini nama seenu sana sakatta'u nageenya uummata kanaatii fi uummata miiliyoonaan iddoo kana dhufu oodhame poolisiin oromiyaas ulaa ulaa irratti karaa seensaa irratti sakatta'ee seensise malee kan abbootii gadaa hiriirsee gara malkaatti geesse fuudhee deebi'e foolleedhumaa poolisiin immoo sakatta'aa fi naannoo naannoo waliigaltee murteessineen eegee raawwachuu danda'e.
Humni hidhate naannoo sana hin geenye jechuudha.
Poolisii Oromiyaatu naannoo naannoo ulaa eege malee humni biraa iddoo sana wanni ga'e illee hin jiru. Tokkoyyuu wanni ga'e hin jiru. Federaalaa biraas tokkitti namni iddoo sana ga'es hin jiru. Isaan sunuu bakka bakka dhadhaabatan malee jidduu uummatichaa wanni tokko hin galle akkuma dura dubbannetti uummanni humna Oromoo danda'ee kabaja isaa beekee safuu isaa beekee duris uummatichi hin beekin dadhabneen uummanni aadaa isaa hin geggeeffatan kabaja akkuma beeknu abbaa gadaas hin kabaja safuu isaas hin beeka. achuma keessaa akka ergaatti akka namni uummanni walitti bu'u gargar qoqqoodamee godhameetu walitti bu'aa ture malee rakkoo uummanni uumaan jiru uummanni aadaa isaa wallaalee hin jiru.
Duraan yeroo adda addaatti aangawoonni mootummaa bakka sanatti dhufanii haasawa gochaa turan akka amma dhagaa jirrutti sarraa irratti waan akkasii hin mul'anne kun dhugaadhaa?
Dura bakkillee tolee teessoon kaa'ameetu aangawoonni ta'anii kabajamaa jedhamanii kabaja uummata Oromoo irratti ergaan darbaa ture. Ibsa isaanis ibsataa turan adeemsa isaanis gabaasa adda addaa dhiyeeffataa ayyaana fakkeessanii turame. Bara kana irreessa xirreeffatame abbootii gadaa irreessa isaanii lallabanii hammi danda'an warra hangafootaa eebba kennanii isa waggaa dhibbaa olii lakkaa'amu safuu duriitti har'a deebi'ee argame. Aangawoonni achirratti mul'isanis hin jiru. Waajjirri aadaa fi turizimii illee haadha siiqqee faana hiriirtee uffata aadaa uffattee faana deemti malee an aangoon qabadee namni socho'e hin jiru. Abbaan barbaade uffata aadaa uffateetu deema. Kan beeknu kan mul'atu abbootii gadaa fi foollee qofadha. Aangawoonni wanni mul'atanii achirratti of ibsanii fi wanni beeksisanii wanni kana goone jedhanii dhaadatanis tokko illee hin jiru.
Abbootiin gadaa eessa eessarraa dhufan abbaa gadaa taakkala?
Abbootiin gadaa abbaa gadaa tuulamaa tuulamuma achuma naannoo bishooftuuti. Akka machaatti abbaa gadaa odaa bulluqe horroo guduruurraa godina ilubbaa boorii godina wallagga ba'aa godinaalee oromiyaan qabdu digdamman irraa hun dhufanii kanarra darbee walloo kamiseedhaan dhufanii goojjamirraa matakkalirraa hin dhufanii oromo kan jedhu iddoo tokkotti namni hedduma kanatti walga'ee geggeeffate.
Bakkawwan mararraa dhufanii argamanii jiru jechuudha abbootiin gadaa.
Argaman yeroo hunduu argamanii marii guyyaa lamaa geggeessanii marii nageenya biyyaa marii dhimma dubartiif daa'immanii qorannoo HIV irratti kan isaanirra darbanii hunda marii geggeessanii galma riftibaalee bishooftuu keessatti marii guyyaa lamaa hidda geggeessine gara kanaatti dhufne waliin taaneetu immoo asuma jala bultii masaraadhuma galma sanaa keessa hunduu bulee inni hoteelli danda'e hoteela bulee inni kaan immoo achuma taphataa buleetu asuma waliin ka'e malee torbee kana guutuu abbootiin gadaa walirraa gargar hin baane nageenyumaanii abbootiin gadaa walii galaniitti adeeman.
Yeroo ayyaanni irreechaa ayyaaneffamutti akkuma beekamu nama hedduudha kan dhufu bara kan akkamii nama gamtu argame.
Miliyoona bara darbe lakkaa'ame gadi hin argamne daandii amma dhaqee irreeffatamee deebi'utti amma reefi dhiyoodha adda gara sa'aatii jaha. naannoodha konkolaataan socho'e malee karaa socho'u hin jiru. Finfinneedha inni qajeela'u daandii konkolaataan karaa darbu dhabamnaan namni Finfinnee ka'ellee amma wayyuu kan naa dawwalan karaa darbinee dhufnu dhabneedhani konkolaataan karaa deemu hin jiru hin socho'u. Bishooftuu keessaa dhaabataa oolee amma irreeffatamee deebi'utti taaksiin tokko socho'e illee hin jiru. Tiraafikiin fuuldura deemee motora tokko akkana fuuldura abbootii gadaa deema kana jala wanni tokko illee achi keessa socho'e hin jiru tokko immoo margadha kan takkaa hin hojjetamne inni haaraan argame. konkolaataa isuusuu tokko irratti margi haamamee guuteetu lafa kiiloomeetira amma jedhe kana abbootii gadaa fuuldura otoo margi firfirfamu malkaa sanatti dhaqee galee har'a abbootiin gadaa marga irreessarra deemaniitu malkaayyuu galani kan takkaan argine nageenya mirkanaa'e keessatti kan sanyii barana foolleedhaan kabajamee godhame kana takkaan agarre.
Dhaqaaf deebi'aa irratti karaa irrattis rakkoon uumame hin jiru hagammaatti aga dhageessanitti.
Kaaleessa galgalaa kaasee hanga irraatti eegallee akka nama tokkootti akka nama hoogganaa biyyaa tokkootti keessa deemeen ofii kootii uummata qabataa buleellee ofii koollee sakatta'an ture ammayyuu boodaadhuma galma masaraa galmaa keessa teenya olii gaddeemnaa nagaa yaa'ee nagaa taphatee nagaa gale malee waan tokko illee hin jiru namni waa tokkotti dubbate waa tokko tuqee waa tokko miidhaan kan qabe tokkoyyuu hin jiru irreessichi baay'ee gaarii ta'e kabajame.
Abbaa gadaa taakkala kanaaf maaltu gumaache jettanii yaaddu? hojiiwwan dursanii hojjetaman jetta yoo jiraate yookaan immoo qaamni kanaaf gumaache jetta yoo jiraate mee ibsaa maaltu nagaan xumuramuu kanaaf gumaache.
Nagaan xumuramuu kanaaf kan gumaache tokkummaa Oromooti. Oromoon tokkummaa'ee siyaasaan amantiin itoo waliin qoodiin Oromoon walii galuudha. Dura Oromoon akka waliin galle baay'ee jira. Rakkoon Oromoon qabdu hanga oonaatti mililikii kaasee akka Oromoon wal qoodee lagaa fi gosa balbala wal qoodutu gaggeeffamaa ture. Amantii wal qooduu gaggeeffamaa ture. Amma bara kana badeera inni hafeeras. Oromoon siyaasaan wal qoree wal dhiibus hin jiru. Amantii wal dhiibus hin jiru. Oromummaa isaa beekee ilmaan abbaa tokkootiin ilmaan kuushi ilmaan tokko abbaan keenya tokko hangafa Afrikaa ta'e walii galee Oromoo waliin deemee wal barbaadaa jira. Amma akkuma si ibse Goojjam irratti illee nicitee durii Goojjam keessa jiru illee haala aanaa sadiirra warri jiran illee dhufaniitu nutti dhiyaatanii nu barbaada waliin jirra isinitti dhufnee jedhanii bilbila isaanii guyyaa kaleessaa nu laatanii nutti dhiyaataniiru Oromoon tokko ta'uudha. Kamisa irraa gaarii Tigraay raayyaa naannoodha. Oromoon immoo gara birree dhawaa kan jiranis achirraan illee citanii killilee wannoo jala kan galan illee hundu gara kanatti dhufuudha. Akkuma kanaan argine Oromoon amma Somaalee Itoophiyaa keessatti cite illee numti diina ta'uu barbaade illee gara Oromootti achaas nuuf fidaa jiran akka waan nama jibbinu isa faca'eyyuu achaas nuuf gashaa jiru kililii biraa keessayyuu isallee dandeessi matee jira har'a kan adda immoo taasisu akkuma ni dheengadda sii dhufe gargaarsa Oromoo Somaalee irraa achaan dhufu isaafillee gargaarsa sanduuqa tolchaniitu qarshii walitti qabamaa oola amma qarshicha lakkaa jiru gabaasan fudhadhe illee hin jiru lakkaa'uu deeman amma nu biraa warra kantiibaadhanii abbaa gadaa fudhatanii na biraa amma deemanii qarshiin illee baay'eetu walitti qabame guyyaa har'aa gargaarsa lammiiti jedhee lammiin ba'e kun Oromoo tokkummaa'e. Oromoo namni amma gargar baasuus hin danda'u, gargar qooduus hin danda'u. Isinumti warra laallee tokkummaati lagaa fi biyyaan itoo waliin qoodeen akka tokko nuu taatanii jedheetan dhaamuu barbaada. Warruma haala keessa jiru.
Abbaa gadaa maccaa, abbaa gadaa taakkalaa dhiinsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma isinis ammas immoo gadaan maccaas bara kana uummata maccaa ala jirutti ergaanaa himtu.
Tole maal ergaan keessan?
Odaa bisilirratti arfaasaa darbee godaansi gadaa maccaa waggaa dhibba shaniif ture walitti dhufee godina sagalirraa bara darbe geggeeffateera. Adoolessa kudha shanii kudha jaha achirratti geggeeffate marii tokko immoo ganni dhoqqee waan ta'eef dadhabeetu amma kololeessa digdamii jaha hanga sadaasa kudhaniitti ilmaan maccaa wal ga'u odaa bisilirratti. Isallee Oromoon alaa keessaallee. Akkuma amma nuyi keessaa nama keenya godaanullee deeggaraa jirru ilmaan maccaas ala jira ilmaan oromoo ala jiru kana beekee bilbilaan illee achas ciminallee nuufaa kennu waan biraallee lafa fagoodha akkamitti nu qaqqaballee miti isinii jirrallee nuufaa jedhanii ilmaan maccaa ammaa waggaa dhibba shan kan gadaanii odaa bisilee harkaa bittinnaa'ee ture bara kana tokkummaadhaan deeffatee wal ijaaree waan jiruuf irreessis immoo achumarra waan jiruuf irreessa digdamii jaarrattis akkanuma nu hordofaatii gabaasaa. isinii kenninaafi irreessi gurguddoon jira odaa bulluq odaa bisilirra.
Gumii gadaa maccaatu geggeeffamaa jechuudha.
Gumii gadaa maccaatu geggeeffamaa gumiin gadaa maccaa bara kuma lamaaf kudha tokko gadaa waggaa dhibba shanii abbaa gadaa odaa bisilabee ture deebisee ijaaruudhaaf deemaa jira. Odaa bulluq irrattis akkanuma geggeessee bakkee ardaa jilaa ilmaan maccaa qaban hundarratti tulluu walal irratti seenaa makkoo bilii deebisee ijaaree. Fiixa baasuudhaaf amma bara kana baay'ee qabsoo guddaa deemamee hojjetamaa jira. Uummanni kaka'umsaa guddaa godheetu adeemaa jira. Uummanni ala jirus kana beekee odaa bisilirratti galmi miiliyoona jaatamii sadii tuqaa wayiillee ijaaramuudhaa ka'ee odaa bulluq irratti diizaayiniin isaa waggaa shan afur nu harkaa ture. Inni tokko waggaa afur ga'e inni tokko waggaa shan ga'e. Kanallee uummanni alaa kun naga'ee maal akka jedhu isinumtillee nu qaqqabsiisaan jedha. Gadaan immoo. Baay'ee nu cimeera. Yuuneeskootti galmaa'uu miti gadaan baay'ee barana walitti dhufinsa Oromoo tokkummaa ijaareera.
Abbaa gadaa Taakkalaa Dhiinsaa, Abbaa gadaa Maccaa ammas irra deebi'ee bagatti milkooftan isiniin jedhaa galatoomaa horaa bulaa.
Nagaa naa ta'a, nagaa naa ta'a, sagantaa naa kennitan kanaatiif nagaa naa ta'a galatoomaa.
Saba uumaa gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha. Reessi yoo birraan dhufu galanni rabbiif gumaacha. badheessi kan tolluutti bahanii birraan gara malkaadha. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e. Gadaan kuni gadaan kuni saddeeta qaba. Saddeetan mareero. Kudhaan kuni malkaan kuni barseera qaba. Saddeetan mareero. Yaa'iin kuni yaa'iin kuni kaaduree qaba. Saddeetan mareero. Malkaan kuni irreessi barseera qaba. Saddeetan mareero. Saddeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati galanni kan uumaati irreessi kan waggaa marmaaru irreessi kan waggaa marmaaru uumaatti amanneetu uumamaan kadhanneetu haraaras arganneetu bilaani oromoo malkaatti riiru bilaani oromoo malkaatti riiru. Beelaa fi hongeetu tokko dhagala. Gadaafi jifuun keenya nu hokkala. Kan biqilee daraaree firii godhata. Kan maseene ulfaa'ee tilmoo argata. Dhuguu waggaanii dharraadha ayyaani. Odubbe waggaanii fifinidha ayyaani. Adubbu waggaanii dharraadha ayyaani. Odubbe waggaanii fifinidha ayyaani. Saba uumaa gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha. Reessi yoo birraan dhufu galanni rabbiif gumaacha. Badheessi kan tolluutti bahanii birraan gara malkaadha. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisiisa harka'e. Gadaan kuni gadaan kuni saddeeta qaba. Saddeetan mareero. Kudhaan kuni malkaan kuni barseera qaba. Saddeetan mareero. Yaa'iin kuni yaa'iin kuni kaaduree qaba. Saddeetan mareero. Malkaan kuni irreechi barseera qaba. Saddeetan mareero. Saddeenni kan gadaati yaa'iin kun kan duudhaati.